iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye perezida w'uburundi evariste ndayishimiye aratangira uyu munsi uruzinduko rw'iminsi ine agirira mu gihugu cya misiri n'uruzinduko rwe rwa gatatu agiriye mu gihugu cyo hanze kuva yagera ku butegetsi nyuma ya Tanzania na Guinée Equatoriale. Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali ruri kumva ubujurire bwa Madame Yvonne Idamange y'ibyamugwiza ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo.
Ubujurire bwa Madame Yvonne Idamange bushingiye ku ngingo ebyiri ku ya mbere ni kwifata n'ifungwa n'inzego z'umutekano ndetse n'ibimpamvu zikomeye urukiko rw'ibanze rwa gasabo ruvuga ko rwashingiyeho turahamagara mugenzi wacu eric bagira ubusa abantu bitwaje iyi ntwaro bataramenyekana barayibinjiye mu nkambi ya rusenda iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'amajyepfo muri repubulika ya demokarasi demokarasi ya Kongo batwara amatungo y'impunzi umushinga nawe bita banzinzi kiviane umugabo akuze w'imyaka mirongo ine bamutwaye impene indwi zose yari atunze hamwe n'ipanu yaba arakoresha ubusharizo bateri kugira aboneshe mu nzu y'inka jimi bishemeye umuyobozi w'inkambi ya rusenda ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi bigirimana bongeye kwirirwa mwiriwe veniste tuyabanzirize n'ayavugwa ku mugabane wa afurika leta ya nigeri yaratangaje ejo ku munsi wa mbere ko abantu barenga ijana bishwe mu gitero gikekwa kuba carakozwe n'intagondwa ziyitirira idini rya kisilamu ku munsi w'imana umuvugizi wa leta zakaria abdurahamane yavuze ko ijana na mirongo itatu n'indwi biciwe mu mihana iri hafi y'urubibe nigeri ihana na mari yaciye atangaza ikigandaro cy'iminsi itatu kuva kuri uyu munsi wa kabiri kandi avuga ko leta igiye gukomeza umutekano muri ako karere no kurondera ndetse no kurengutsa imbere y'ubutungane abazokwagirwa n'ubwo bwicanyi umuriro w'inkazi wadutse mu kambi y'impunzi z'abarohinja mu bumanuko bwa bangladesh ejo ku munsi wa mbere wasanganguye amazu ibihumbi kandi wica abantu batari bake ibi byashyikirijwe n'abategetsi hamwe n'abavyiboneye mohamed shamsude duza icegera c'umutegetsi wa leta ajejwe ibibazo vy'impunzi yavuze ko abategetsi bariko baragerageza guhwamika uyo muriro impunzi z'abaruhinja muri izo nkambi zavuze ko amazu menshi yahiye gushika ku mushinge kandi n'abantu batari bake barafa ariko baba abategetsi canke hcr ntawatangaje igitigirinyirizina c'abapfuye icyateye uwo muriro ntikiramenyekana
washington ijwi ry'amerika abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika mu gisata c'impunzi n'abimukira barafashe ingendo berekeza mu bihugu vya mexique na guatemala ejo ku munsi wa mbere bagiye kuganira n'amareta y'ivyo bihugu kugira baronderere hamwe umuti w'ingene bohagarika amasinzi y'abimukira amaze iminsi avogera urubibe rwa amerika ambasaderi roberta jacobson ajejwe kugenzura ibikorwa vyo ku rubibe rwo mu bumanuko bushira uburengero yarungitswe muri mexique mu gihe yuan gonzalez umuyobozi mukuru ajejwe akarere ko mu burengero bwa amerika yagiye muri guatemala mu mezi abiri amaze ku butegetsi perezida joe biden ahanganye n'ibigwi vy'abimukira bava mu bihugu vyo muri amerika yo hagati bagana amerika baciye ku rubibe rwo mu bumanuko igihe yashika ku butegetsi perezida biden yaciye ahagarika ibikorwa vyo kubaka uruzitiro wahoze ari perezida donald trump yaharaniye mu bihe vy'imyiyamamazo perezida biden yavuze ko we yifuza gufata abo bimukira nk'abantu buntu leta zunze ubumwe za amerika ishyirahamwe rya buraya hamwe n'ubwongereza barafatiye ibihano abategetsi batandukanye b'ubushinwa babagiriza guhonyanga uburenganzira bwa kiremwamuntu ku nkehwa z'abayisilamu bo mu bwoko bw'aba wiguru baba mu ntara ya shinjiyange mu bushinwa ubushikiranganji bwa amerika bujejwe ikigega bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko bwahanye abategetsi babiri b'ubushinwa aribo wangi jungzeng yahoze ari icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakominisita mu bushinwa mu ntara ya shinjiyange hamwe na cheng mingwo umuyobozi w'ikigo cy'umutekano w'abanyagihugu muri iyo ntara nyene ubumwe bwa buraya hamwe n'ubwongereza baza barafatiye ibihano abo bategetsi nyene hamwe n'abandi babiri ubushinwa bwaciye butangaza ibihano byabwo ku bantu cumi hamwe n'amashyirahamwe ane buvuga ko bakwirakwije ibinyoma no gutanga amakuru atariyo abo bwahanye barimwo batatu bo mu nama nshingamateka ya buraya arabiya sawudite yarashyikirije umugambi wayo wo guhagarika intambara muri yemeni ariko abaroberi b'abahuti basa n'uko batawemeye bavuga ko tagishasha babona kandi ata byinshi birimwo hambavu y'uko guhagarika intambara arabiya sawudite ivuga ko ikibuga cy'indege cy'isana cyokongera kugurukako indege icyo kibuga cy'indege kiri mu karere kagenzurwa n'abahuti ariko urunani mpuzamakungu rurongowe na arabiya sawudite kandi rufashe mu mugongo leta ya yemene nirwo rugenzura ikirere kandi rumaze imyaka rwarahagaritse uruja n'uruza rw'indege muri ako karere ariko abahuti bagenzura hafi ibice mirongo irindwi ku ijana by'ubutaka ntibabishimye umuvugizi wabo mohamed abdusalamu yavuze ko umugambi wose w'amahoro utemera ko yemene yatewe n'abanyamahanga kandi udahanagura ibihano bafatiwe ataco uzoshikako
urakoze aloyizi bigirimana kubera aya makuru avugwa hirya no hino utugejejeho mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongeye kubaha ikaze ku ijwi ry'amerika perezida w'u burundi evariste ndayishimiye aratangira uyu munsi uruzinduko rw'iminsi ine agirira mu gihugu cya misiri aherekejwe n'abaminisitiri abahagarariye amashyirahamwe ndetse n'abanyemari bagera ku icumi n'uruzinduko rwe rwa gatatu agiriye mu gihugu cyo hanze kuva yagera ku butegetsi nyuma ya tanzania na guine ekwatoriyale inkuru irambuye eloge wirikaneza perezida evariste ndayishimiye yahagarutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya bujumbura cyitiriwe american dadaye mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri yagiye ajanye n'abashikiranganji bane barimwo uburimyi n'ubworozi w'ikigaga ca leta n'uw'amagara y'abantu hamwe n'umutambukanyi wiwe angelina ndayubaha iruhande yaba hari n'abagwizatunga cumi baserukira amashirahamwe akomakomeye mu gihugu harimwo irikora impuzu irihingura umwavu w'ikizungu ari naryo rya mbere rimaze kubaho mu burundi ayakorera mu bisata vy'uburimyi ugutumatumanako amakuru guhingura ibinyobwa n'ibindi kwa mirongo ibiri ku kwezi abandi bakozi ba leta bakuru bakurindwi bari barowe mu misiri kumutegurira urugendo ku kigo cy'indege ntiyashimye ku gica bw'abamenyesha amakuru ubona ko bari na bakeya bo mu binyamakuru vya leta gusa bari batumiwe ariko ibiro vya perezida bijejwe kumenyesha amakuru vyasohoye itangazo bivuga ko runo rugendo ruzorangira kwa mirongo ibiri na gatandatu ku kwezi arugiyemwo ku butumire bwa mugenzi we abdel fatah rcc bishimangira ko ibi vyerekana ishaka ry'abakuru b'ibihugu babiri ryo gusimbataza imigenderanire yo gufashanya n'ubucuti busanzwe buri hagati y'abanyegiputa n'abarundi risozera rivuga ko umukuru w'igihugu c'uburundi yari azoboneraho akaryo ko kubonana n'abagwizatunga bo muri Egiputa kugira ngo bakangurire kuzana imitahe yabo mu gihugu ciwe ariko naho bitanditswe ntibiri kure ko bashobora kuzoganira kandi ku bijanye n'amatati ahagaze ku ikoreshwa ry'amazi y'uruzi Nile isoko rya Nile riri mu manuko kuruta yandi riri mu Burundi muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi mu manuko nayo Misiri ikaba iriko irasaba gushigikirwa n'ibindi bihugu bikora kuri Nile kugira ngo hatorwe umuti w'ayo matati Nile y'uburebure bungana ibirometero ibihumbi bitandatu n'amajana indwi nirwo ruzi rwa mbere rurerure ku isi ruraca mu Rwanda Burundi Ubuganda Ethiopia Sudani y'Epfo Sudani hamwe na Misiri hari kandi igice carwo gica muri Kenya na Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo mu gihe ikindi gice c'amazi yisuka muri Nile kiri muri Eritrea amazi ya Nile ni ubutunzi bukomeye ku bihugu bitandukanye bisangiye urwo ruzi Misiri nayo ahanini ikorako kugira ngo ishobore kuronka amazi ikoresha muri rusangi mu mirimo itandukanye nico gituma ico gihugu cama kiri maso mu gihe hagize ibindi bihugu bigomvye ko bigabura ayo mazi canke iyo vyubatse inyubakwa nshasha ku mazi yarwo nk'ingomero z'umuyagankuba n'ibindi impara ahanini kenshi zikunze kuba hagati y'ico gihugu na Ethiopia ikoreshwa ry'amazi ya Nile ryarabaye kuva kera intandaro y'amatati yagiye araduka ariko kandi n'utwigoro mu ntumbero yo gukorera hamwe hagiyemwo ibihugu vyose birabwa n'urwo ruzi twamaho iyindi ntumbero y'urugendo rwanda yishimiye ishobora kuba ukurondera isoko ryo kuguriramwo ibirwanisho misiri ni igihugu burundi bwahindukiriye muri iyi myaka ishize mu kugura ibirwanisho ico gihugu co mu buseruko bwa afurika kikaba gikeneye ibikomeye cane kugira kibikoteshe n'ubumwe bwa afurika muri somaliya mu bikorwa vyo kugarukana amahoro muri amisom canke minusca mu ngabo za onu zo kugarukana amahoro n'umutekano muri centre afurika uburundi busanganywe ingabo muri ivyo bihugu bibiri vyompi muri iyi myaka itanu ishize abakuru mu gisirikare harimwo generali Prime Niyongabo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare baherekejwe n'uwahoze yari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza rimwe baragiye mu Misiri kugira basinyire amasoko kuva mu 2018 ivyo bihugu vyatsimbataje kandi imigenderanire ya gisirikare isanzwe yari ya kera cane Misiri irazwi kandi ku mfashanyo y'u Burundi mu bijanye n'imiti n'ibikoresho vyo kwa muganga Evariste Ndayishimiye yagize urugendo rugira kane nyuma ya Tanzania Guinea Equatoriale na Gabon kuva yimitwe ni mu gihe we yasubiriye yamaze amasaha makeya muri Tanzania kuwa mirongo ibiri ukwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu myaka itanu yose yiwe ya nyuma yamaze atwara uburundi nyuma yo gukinjishwa ihirikwa ry'ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu eroge burikaneza ijwi rya amerika tukivuga ku burundi abaturage bamaze gupimwa iyi ndwara ya covid cumi n'icyenda kuva umuntu wa mbere abonetse hashize umwaka bararenga ibihumbi magana abiri leta y'uburundi ivuga ko abarenga ibihumbi bibiri na magana atandatu na cumi n'umunani ari bo basanganywe iyo virusi abakivurwa ni ijana na mirongo icyenda na babiri naho abo yahitanye ni batandatu inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana umushikiranganji Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko kurwanya icyo kiza hakiriho intambamyi amenyesha ko hakiri abantu batipimisha bikanashika bagapfira muhira birababaje rero umuntu ashoboye kwitaba imana ari muhira atigeze aja kwipimisha ibitigiri dutanga ni umuntu aje akipimisha tukamenya ko agwaye yanduye umugera wa korona virusi tukamuvura ariko bikagorana akitaba imana uyu rero aba atashoboye kujya kwipimisha kandi atamahera ariha bica bitugora bica bituma twavuze yuko tumaze kubona ko hari abantu bitwa ko twize baguma muhira bakaza batevye ugasanga biragoranye avuga ko abantu bize bari bakwiye kubera akarorero abandi asaba ko kwivura abantu bigira indahiro ahanini rero twebwe icyo dusaba abantu bize na cyane cyane turamaze kubona ahantu henshi hari amasona abantu bamaze kurenza imyaka mirongo itanu n'itanu usanga ariko bariyubikira ibyuya bikabira akabwira ati niyubikiriye irakira twe tubasaba yuko mu byubahiro byabo boja kwipimisha kujya bene igihugu basanzwe babigira basanze batagwaye korona virusi bakaja kwiyubikira iyo ari giripe isanzwe imikaratusi yobafasha muga basanze bagwaye korona virusi tukabaha umuti dusanzwe dutanga kuko turamaze kubona yuko ukiza abantu nibareke kumva yuko kurya nyene icubahiro mu gihugu cacu c'uburundi aguma bivuga korona virusi ni indwara ifata umukuru n'umuto rero nta kuntu leta yoshiraho uburyo bwo gufasha bene igihugu kugira bashobore kwipimisha hakiri kare babona ibimenyetso hanyuma hakagira ubupfira muhira atigeze yipimisha ku kibazo kijanye n'ibiturire mu bajejwe gutanga ivyemezo ko bapimwe muganga Tade Ndikumana ntabihakana amenyesha ko hari n'abamaze gufatwa arahumuriza rero abafata ingendo baba barondera izo mpapuro ko ico kibazo bamaze kugitorera umuti ubu rero tugiye kubyorosha kurusha kuko ubu u e, imigambi tugiye gushiraho ni uko umuntu azofata indege tuzobishira muri logiciel ku buryo afise urugendo yandika izina ryiwe umwidondoro wiwe muri telefone yiwe bikaca byinjira muri logiciel ku buryo acaronka randevu akagenda kwipimisha muri nsp aza afise randevu hanyuma seritifika yiwe isohokera mu mashini ikamushikira muri imeri cyangwa kuri telefone akaca ashobora kuyerekana muramaze kubona iburaya ashitse hajya basoma yuko ari yave agashobora kuyerekana yuko ayifise atarinze kuja kuyitora ibyo bizoca bifasha kugira ngo iyo myidogo yari ihari ihave ku bijanye n'urukingo ruriko ruratangwa mu bihugu bitandukanye harimo n'ibibanyi vy'uburundi umushikiranganji w'amagara y'abantu yamenyesheje ko uburundi butanse urukingo ariko ko bwahisemwo kubangira kugira bazofate ingingo ata ntambamyi zigihari mu bijanye n'urukingo desire atungimana kigali ijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa gasabo mu mujyi wa kigali ruri kumva ubujurire bwa madamu ivone idamange y'iryamugwiza ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo idamange araregwa ibyaha bitandatu birimo guteza imvururu muri rubanda byose bikomoka ku magambo yatangazaga ku muyoboro we wa youtube avuga ko yavugiraga rubanda ku bibazo bibugarije eric bagira ubusa arakurikirana yivugirwa mu rukiko eric wiriweho wiriweho neza venuste none ubujurire bwa idamange yabushingiye ku zihe ngingo ubujurire bwa madame ivone idamange yabushingiye ku ngingo ebyiri ku ya mbere ni kwifata n'ifungwa n'inzego z'umutekano ndetse n'ibimpamvu zikomeye urukiko rw'ibanze rwa gasabo ruvuga ko rwashingiyeho we rero akavuga ko atabonye ubutabera n'izo ngizo naba nkubwiye yashingiyeho yisobanura atese imbere y'abacamanza imbere y'abacamanza uko idamange yisobanuye n'ubundi yavuze ko akimara gukora videwo ye ya nyuma yo ku itariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa kabiri nyuma y'iminota mirongo itatu igiye ku muyoboro wa youtube abantu yavuze ko mu magambo ye ngo basaga n'amabandi ngo ni abasore umunani yagiye kubonabona bateze moto bashyira hafi yiwe bahita baza kubita igipangu ku ngufu barinjira abandi barurira akavuga ko mu buryo yafashwe yahise yambikwa amapingu nta mpapuro zimuta muri yombi nta zigaragaza ko baje gusaka nta byangombwa bari bafite bimugaragariza ko bari mu kazi gusa ngo yabonaga bafite imbunda zo mu bwoko bwa masotera cyangwa se pisitore nuko bahita bamwambika amapingu akavuga ko muri rusange bitakurikije amategeko avuga ko bamusatse kuva saa mbiri z'ijoro bagenda bageza saa munani na saa cyenda bamujyana kumufunga i remera bamuha impapuro akazisinya batazi ikibikubiyemo ni ukuvuga ngo rero yaba idamange ndetse n'abanyamategeko bamwunganira metre felicien gashema na metre bruce bigotwa bagiye bavuga kuri buri cyaha ko nta n'impamvu babona zikomeye zagombye kuba zituma afungwa by'agateganyo bagasaba urukiko ko rumurekura agakurikiranwa yidega yidegembya kuko ngo gukurikirana yidegembya uko amategeko abiteganya ngo ni ihame ibyo bisobanuro se bya idamange ndetse n'iby'abamwunganira ubushinjacyaha bubivugaho iki
ubushinjacyaha bwirinze kujya kuri buri ngingo bwavuze ko n'ubusanzwe ibyo bavuga ari ibyo bavugaga ku rwego rw'ibanze ubushinjacyaha bukavuga ko muri rusange nta nenge abanyamategeko bamwunganira yaba inayidamange bagaragaza ku cyemezo cy'umucamanza wa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa gasabo umushinjacyaha akavuga ko byanze bikunze nk'uko bavuga ngo bo ngo videwo yari igizwe n'isaha n'igice ngo nyuma y'iminota mirongo itatu ngo bamugezeho baramufashe bakavuga ko atari ihame ko bagomba gutegereza ko iyo videwo irangira ngo abanze bayumve ko ahubwo icyo baregeye ni amagambo akubiye muri iyo videwo kandi ngo biroroshye kuba umuntu yafata videwo akagenda ahitamo amagambo ashaka ntabwo byari ngombwa ko bayirangiza akavuga ko icyaregewe ari ayo magambo ariko nanone kuri buri cyaha nawe yanze kugira icyo avuga umushinjacyaha akavuga ko idamange nk'uko yemera ko ari umuturage usanzwe ntabwo yagombaga kujya kuvuga nk'uvugira igihugu nka hariya ku cyaha cyo gutesha agaciro ibimenyetso bya jenoside umushinjacyaha yavuze ngo niba yari afite ikibazo nka idamange yashoboraga kuvuga imibiri yabe iri mu nzibutso akayivugira ukwe aho kujya kuvugira igihugu cyose muri ayo magambo rero nk'uko bo basaba ko idamange yarekurwa umushinjacyaha yavuze ko uko bari bahagaze ku rwego rwa mbere n'aho bahagaze ngo yakomeza gufungwa by'agateganyo igihe urubanza rutaratangira kuburanishwa mu mizi kandi ngo hari iperereza rikimukorwaho kugeza ubu rero turi kuvugana veruste bari basubije ijambo abanyamategeko bunganira madame idamangi umucamanza aracyakomeje urubanza eric bagira ubusa ndagushimiye cyane ukomeze ukurikirane urwo rubanza uze kugeza kubumva ijwi ry'amerika inkuru irambuye mu makuru yacu ataha ndagushimiye nanjye venuste nshimiye imana ugira umunsi mwiza nawe ugira umunsi mwiza
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
abantu bitwaje intwaro bataramenyekana neza barayi binjiye mu nkambi ya rusenda iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo batwara amatungo y'impunzi jimmy bishemeye niwe uyobora inkambi ya rusenda yavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo atangira amubwira uko byagenze
bitwaje ibigwanisho bataramenyekana nibo baje mu ijoro rikuze igihe cy'isaha zitanu n'iminota umunani urugo rw'umushingantahe bita banziziki viyane wo muri viraje mirongo ibiri na gatandatu mirongo ya cumi na gatatu mu pariseri ya cumi na kabiri ni umugabo akuze w'imyaka mirongo ine bamutwaye impene indwi zose yari atunze hamwe n'ipantaro yahora akoresha ugushariza bateri kugira aboneshe mu nzu y'inka abo bantu bamutwaye ibyo bintu bari bangana gute baba ari bande nakubwiye ni umugwi w'abantu utaramenyekana ntitwamenye igitigiri babahengerereza mu madirisha baraba bari abantu benshi kandi bose bari bitwaje ibigwanisho ndetse n'inyananya mu kugenda baciye barasiye amasaku menshi none gatunguru ya kabiri icyo bakoze ni ukwiba gusa izo mpene indwi bivana iyo pano hanyuma baca bararasa amasaku menshi kuri none umutekano waba wifashe gute aho mu nkambi ya rusenda ni ukuvuga abantu byabateye ubwoba cyane ugerageje kumviriza ko abantu bariko baravuga abanyagihugu nibo badushyikiriye batubwira ayo makuru urubuga ubwoba na cyane cyane yuko na cyane cyane yuko harimwo abantu bari biyandikishije guhunguka bakaba barateze kubahungura bagaca bumva atariko aravuga urumva bitera ubwoba abantu ngaho igisirikare cyaba cyakoze iki n'igipolisi gikorera mu nkambi ni ukuvuga igipolisi n'abasirikare bagiye kuhashika batevye nyuma y'isaha yose basanze bamaze kugenda nyuma barabakurikira n'ubu abapolisi n'abasirikare bacakurikira bariko barakora amatohoza none murasaba iki ku bijanye n'umutekano wanyu mu nkambi ya rusenda kuvuga iyo viraje mirongo ibiri na gatandatu bivyemwo iri ku nkengera y'ikambi n'iyihereza mu bice byari haruguru impande y'imisozi aho hantu twasaba yuko bawashyira abapolisi na ruguru y'aho hajya ruguru mu misozi bakahashyira pozisiyo y'abasirikare kubera abantu baza kurimirayo barakunda kwidogera cyane iyo mirwigwana kuko kenshi barababona rimwe na rimwe bakabangura utwo baba bafite jimmy bishemeye umuyobozi w'inkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo yavuganaga n'abanyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo
uyu ni umwanya w'ibyaranze uno munsi mu mateka na venuste nshimiyimana
ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa bibiri na gatanu ubwato bwari butwaye abantu bagera ku ijana na mirongo itanu bwerekeje mu gihugu cya gabon bwarohamye bugeze ku nkengero z'igihugu cya kameruni mu nyanja ya atlantika hafi y'icyambu cya kiribi abagera ku ijana na mirongo itatu bari baburimo bararohamye abandi makumyabiri na batatu bararokoka abo bose bahise bajyanwa mu bitaro bya kiribi kandi leta ya kameruni ibishyurira amafaranga yo kwivuza ubwato bwari bwahagurutse ahitwa orone muri nigeria bwerekeza ku cyambu cy'umujyi wa porojante muri gabon bwari butwaye abantu bakomoka mu bihugu bya nigeria benin niger burkina faso na mali ubwo bwato bwari bukozwe mu mbaho z'ibiti bwari bupakiye cyane ku buryo amakuru avuga ko bwageze mu muhengeri bugashwanyuka abo bose bari baburimo bari bagiye muri gabon bajyanwe no gushaka akazi nibutse ko abanyafurika ibihumbi n'ibihumbi basuhuka buri mwaka bagiye mu bihugu by'uburayi ndetse no mu bihugu bya afurika bajyanwe no gushaka akazi cyangwa se imibereho myiza
Washington ijwi rya Amerika.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubir ya Baro wamfashije kuyabagezaho mbifurije amahoro cyane cyane abitwa Victor na Rebecca mugire umunsi mwiza w'abatagatifu banyu mwari kumwe na Veniste nshimiye Imana.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu